iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri santa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nyuma yo gusohora indirimbo habib imaze gukundwa na benshi dore ko imaze kurebwa n'abantu bagera hafi kuri miliyoni ebyiri n'igice umuhanzi w'umunyarwanda benjamin mugisha uzwi nka the ben yongeye gusohora izindi ndirimbo nazo zikunzwe cyane zirimo binkorera yakoranye n'umugandekazi shiba karungi n'indi yitwa kami yakoranye n'umunyarwanda kid gaju the ben niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri isanga
ikamikamikamikamiyo baby oh nesimu I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama.
iyo ni indirimbo kami yacuranzwe n'abahanzi kid gaju na benjamin mugisha uzwi nka the ben The Ben nk'uko nari mbibabwiye niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cya none The Ben waramutse aho ngaho muri leta ya Illinois mu mujyi wa Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika bimeze bite
twaramutse neza turashima imana edi nizere ko namwe mwaramutse neza aho muri washington natwe turi aho impamvu tuvuga mwaramutse ni uko hano washington ni saa yine za mu gitondo chicago ni saa tatu ariko mu rwanda no mu burundi ni saa kumi the ben uyu mwaka wawutangiye ukora ibikorwa byinshi cyane ibikorwa bitandukanye tubwire muri make bimwe muri ibyo bikorwa umaze gukora ni nk'ibihe
uyu mwaka nawutangiriye iwacu mu rwanda aho nagiye gusabana cyangwa se kugirana ubusabane bw'igihe kinini n'abakunzi ba the ben abakunzi b'umuco nyarwanda mu rwego rutandukanye mu nzego zitandukanye umwaka nawita umwaka w'umugisha kuko nabashije kubona abo bantu bamwe maze igihe kinini ntabona ndi iwacu mu rwanda uyu mwaka nageze i bugande naho makora ikindi gitaramo cyiza cyane nanashimira abagande ko barakomeje cyangwa se baratangiye inzira yo gukurikirana ibikorwa by'abanyarwanda ndende uyu mwaka of course na amasohoro izindi ndirimbo zigiye zitandukanye ariyo yari arimo nakoranye na Kid Gaju umusore w'umuhanga cyane w'umunyarwanda n'indi nakoranye n'abaraperi batandukanye bo mu Rwanda yitwa Champion ndetse n'indi nakoranye na na na Shiba Karungi umuhanzi w'igihangange wa Uganda hari n'ibindi bikorwa biri kugenda biza imbere uyu mwaka nawita umwaka w'umugisha kandi nkomeje guharanira gukora ibirutaho kandi ejo bundi nabwo twumvishije ko hari ikindi gitaramo wakoreye mu mujyi wa otawa aho ni mu gihugu cya canada Cyo ya cyageze- ya ya inshuro yinyibagiwe ya ari- ari nacyo- ni nacyo nakibutse ko inshuro iherutse ya, Uma- muri umaze Canada.
umaze gukora byinshi cyane ku buryo utangiye kwibagirwaho n'ibyo wakoze
Ya, mu by'ukuri ya canada mu by'ukuri ntabwo na- ntabwo nayibagirwa na- ni ahantu nagira ibihe byiza cyane muri otawa abanyarwanda barabukereye baraza twishimira liberasiyo y'igihugu cyacu ndetse n'iby'igihugu cyacu kimaze kugeraho so ni ibintu ni ibintu bya- byashimishije ni ibintu byari iby'agaciro cyane Mm.
tugaruke ku gitaramo wakoreye mu rwanda ah, tariki ya Mm.
mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi wakoze icyo Mm.
gitaramo nyuma y'igihe kinini uri hanze y'u rwanda ah, kenshi Mm.
twagiye tuganira abakunzi bawe bakubaza igihe uzagira mu Mm.
rwanda ah, rimwe na rimwe mukabihindura hakazamo impamvu Ah, Mm.
icyo gitaramo cyagusigiye iki cyakubwiye iki
Ah, e- ezi nta kubeshye ah, na- nahoze mbo na- kuva mu bibiri na cumi inzozi nagi narotaga nta zindi zari za- zari z'uwo mugoroba iryo joro ridasanzwe aho nzaba ndi imbere y'abanyarwanda imbere y'abantu bose bashoboka abanyamahanga bose basuye u rwanda cyangwa se aho bari hose ndi kubaririmbira ndi ku- ah, kubereka i- impano ah, ziri iwacu mu rwanda so uwo munsi u- uwo mugoroba ni umugoroba niteguye bihagije Uh, igihe kingana na- n'iyo myaka ngira ngo irenze itanu ya- ya- yari irimo so uriya uriya uriya munsi rero u- u- by'umwihariko uh, wasigiye uh, i- i- imaje cyangwa se uh, Ishusho.
imbaraga abanyarwanda bari guha umuziki nyarwanda i- i- imbaraga cyangwa se urukundo abanyarwanda ba- ba- ba- badushigikiyemo uh, mu gihe cyose uri kubaha uh, ibintu mu by'ukuri uh, ba- bibakwiriye nawe ntabwo bashobora guhwema kukuba kukuba hafi so ni ikintu cya- cyamaye iyo iyo iyo iyo iyo iyo nyigisho hanyuma kinafungura imiryango myinshi hirya no hino um, abantu batandukanye cyangwa se amasosiyete atandukanye ya, hari abantu benshi hari nk'ibihugu bitandukanye bitari bizi uh, the ben wari we byabimenye kubera ko wenda uwo munsi uwo mugoroba bari basuye u rwanda barababwira ati reka tujye mu gitaramo cyabereye kuri stade amahoro abantu benshi baraza babona ibintu byahabereye so mu by'ukuri byafunguye imiryango myinshi byafunguye imigisha y'imana myinshi and I'm very proud Eh, iki- Mm.
ikindi ni uko abasanzwe bategura icyo gitaramo Mm.
ni ubwa mbere ah, cyari kiyobowe Mm.
n'umunyarwanda abantu benshi bari bamenyereye ko uwo Exactly.
munsi ara- Mm.
bazana aba- aba- aba- abahanzi b'abanyamahanga kugira ngo abe aribo ah, bashimishe abanyarwanda Mm.
ariko wabaye Mm.
umunyarwanda wa mbere ukoze icyo gitaramo ibyo byo bivuze iki ku muziki nyarwanda no ku bahanzi bagenzi bawe b'abanyarwanda bivuze ikintu kinini edi bivuze ikintu kinini cyane ah, ari nacyo mu by'ukuri ah, ah, twifuza cyangwa se duha- tuba duharanira buri munsi Ah, usibye gusa ko ah, bya- byari ubwo bwa mbere habaye igitaramo kiyobowe n'umunyarwanda ah, abantu baka- bakakitabira kuri uriya rwego ahubwo na na insurance cyangwa se amafaranga binjiriyeho yari ari hejuru kurusha ayo bigeze gucajinga ku ku bandi bahanzi mpuzamahanga kandi bakomeye Ar- ariko still abantu baraza mu by'ukuri banaruta abo abo abazaga gusa so ni ikintu mu by'ukuri ah, cyasize imaje nini kandi cyahaye courage cyangwa se imbaraga ah, u- u- in- industry ya music mu rwanda ah, ni ukuvuga ngo ndi kuvuga umuhanzi wese aho yari ari yaravuze ati ah, I'm proud cyangwa se ah, i- i- ibi ngibi byo twifuza so byafunguye inzira mu bantu mu- mu bahanzi bagenzi banjye ah, kandi byagaragaje imbaraga ah, abanyarwanda bari guha ah, cyangwa se agaciro abanyarwanda bari guha ibintu by'iwabo Mm.
I- iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika Mm.
ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema Ah, uyu kandi mu- nk'uko mubizi ni umwanya duha urubuga abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo bagire ibyo babaza ah, abantu tuba twatumiye Ah, hari benshi batwandikiye bamaze kumva ko umutumirwa wacu ari the ben reka no kubatwara umwanya munini mba- mpere kuri olivier wiriwe neza
Mwiriwe mwiza mwiriwe uri hehe
ya ndi mu rwanda hano mu ruhango nyine mu ruhango bimeze gute
ya biracamo nta ribi n'akazuba kenshi
the ben arakumva ikibazo ufite
ya nagira ngo mbanze musuhuze cyane Mm,
eh asigaye nkamubaza nti mm.
eh, hari amakuru duherutse kumva nyine amaze iminsi yaba ari abana baburiye muri amerika bagezeho bagiye kumurika rokogo barungu Mm.
Eh, nagira ngo mubaze ese aho muri amerika buriya ni iki gikurura abantu gituma uhagiye atifuza gusubira muri afurika
hanyuma si byo n'umuziki we bihu- bi- bihuriye he?
ya birahura nk'ubuzima busanzwe nyine nk'umuntu uri muri amerika turayaduha Ah.
egisperiyanse y'ibyo nyine the ben amahirwe aba muri amerika abantu benshi ah, cyangwa se Mm.
akurura abantu benshi ni nka yahe wabwira olivier
Ah, olivier ndamushuje nanjye nda- ndakamwikirize Ah, gusa icyo avuga iki kibazo kiri ah, kiri a little bit ah, personal Ah, hari ah, hari ukuba abantu bashaka kwa kwataka cyangwa se kugerageza ama opportunité cyangwa se amahirwe aba muri bino bihugu byateye imbere kugira ngo wenda bagire education bagira ah, bige ba ba- kandi urabizi ko muri bino bihugu byateye imbere kenshi kwiga usanga ah, bisa nk'aho ari ubuntu so ke- mu gihe usanga nk'iwacu cyangwa se mu bihugu bya- bitandukanye byi- byo hirya usanga bikiri imbogamizi mu mu buryo butandukanye so abantu benshi aba- cyane cyane abana abantu bakiri ingimbi baba bifuza ko wenda bagira ayo mahirwe so nibaza ko iyo ni imwe mu mpamvu sindi bujye muri detaye y'izindi iyo ni imwe mu mpamvu mu by'ukuri eh, nibaza ko ba- ba- bagenderaho reka dufate na Mm.
jean bosco wiriwe neza
mwiriwe neza uri he Mm.
Ah, ndi huye huye huye mu majyepfo y'u rwanda yego ikibazo cyawe
Ah, nabaza debeni Mm.
ko mm, bi- aza mu rwanda bakoranye n'abahanzi benshi mu rwanda amakorabo Mm.
ko benshi ba- zitarasohoka ni ikihe kibazo wenda cyaba cyarabayemo murakoze urakoze cyane the ben ibyo jean bosco avuga nibyo
Ah, ibyo jambo twavuga ni- ni- ni- bira- birasa nkaho ari byo Ah, urumva indirimbo twakoze ni nyinshi ariko ah, indirimbo burya zisohoka mu buryo buri ah, bu- bu- buri bufite sitarateji ntabwo udu- usohora indirimbo zose icyarimwe ah, u- u- urazikora uka- ukazisohora mu buryo nyine bufite umurongo Uki- ushobora kwi- uki- hari uki- abagendera kuri videwo hari abagendera mu kuba bavuga ati dufite indirimbo zindi hanze zigomba kubanza zikagira akamaro zimara Mm.
and then tuga tukarekura izindi so nibaza ko ah, ari ariyo mpamvu ah, byagenda bya- zimwe zigenda zitinda gusa ariko ari ari nk'izasohotse nk'izo za kami tuvuga nk'izo ah, za za shiba ni- ndetse ni- n'iyo baraperi bose yitwa champion za- za- zarasohotse abanyarwanda barazumvishije Mm.
Eh, ndibaza ko nk'uko wari ubivuze hari izimaze gusohoka eh, zirimo binkorera wakoranye n'umuhanzi w'umugandekazi shiba karungi Mm.
Ah, Mm.
i- i- iyo ndirimbo ndetse uh, bivugwa ko hari n'amashusho yayo mwakoreye muri afurika y'epfo ntabwo tuzi igihe biza- eh, muzayashyira ahagaragara Mm.
ariko Mm.
reka twumvishe gatoya abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika iyo ndirimbo binkorera bakoranye n'umuhanzi w'umugande shiba karungi
Got no other idea. Kwesheba with the rain in another feeling. Nesting production bet. Tuchukove FMB. Una nyuma kotabera na galare. Mr. Rubaya make my day. Lava banji bamubonana. Na yevera bipesi asose. Yerekera ofasi. Pulira mu faraku basike mogangu mutya. Sirina sente ku bulungi bwalabika sasula bangi mutya asinabwalako mubiri walwayo lwensula mukikiri oh, lwatazimbireka naye amaaso gegenda ota mu buliri I love the way you bend down low Slow me you bend my heart njagala musiŋŋane owulira about my love binkolera buli kyakola kinkolera biba binyuma binkolera byayogera binkolera
arankorera ibyo akoze byose bye birankorera right no no no arankorera nawe undi ubinkorera baby girl you know I wanna stay I swear I never wanna live without you mutima wanjye wawujyanye wawujyanye utazawugarura mama darling I take you Mumbai yeah. mama darling I promise to never go Again that again, uh, but all I know she cannot do blind. uh. She makes me I surrender. But everybody tell me no wonder. Again, that again, ah, but all I know she cannot do blind eye. She makes me surrender, but everybody tell me no wonder.
iyo ni indirimbo binkorera y'abahanzi benjamin mugisha uzwi nka the ben yakoranye n'umugandekazi shiba karungi Ah, the ben iyi korabo nibaza ko ariyo ya mbere ukoranye n'umunyamahanga
Uh, yes, uh, on- bo ntabwo ntabwo ari iya mbere ndibutse ko nakoranye na na Cindy Cindy uh, nawe ni umugandekazi uh, muri za muri bibiri na na n'icyenda mbere gato ya launch yanjye Ah.
uh, ya- yabereye mu Rwanda ariko uh, ntabwo ngira ngo yasohotse na- ni- n'ukuntu iyo byasohotsemo ngira ngo ni producer wayisohoye ntabizi and then ira- irasakara so iyi niyo ndirimbo na- iri iri, uh, mo iri mu rwego buri buri professional cyangwa se mu mu nzira nziza nakoranye n'umunyamahanga bwa mbere Uh, akaba ari indirimbo nziza cyane nkunda cyane kandi Na- ni indirimbo icurangitse neza ifite umudiho mwiza ah, nibaza ko aba- abajya mu ru- mu bubyiniro bayikunda cyane iyo bageze ibaye cyane rwose ya- indirimbo uh, i- i- iri gu- iri- i- i- ira- ira- ira- irakuzunguza ntawe ushobora kuguma hamwe
Ah, imaze Yeah.
kwakirwa gute se ah, mu bakunzi bawe ibyo eh, abakunzi bawe bakubwira
Uh, u- u- uri kumbajije kugira ntabwo numvise neza imaze kwakirwa gute oh yeah ah, i- i- indirimbo fete yagize feedback nyinshi cyane ah, kandi nziza Ah, abantu benshi gusa ba- ba- ba- ba- ba- b'abafana ba- baba bumva ko ah, ben yakomeza kuri indirimbo ziri soft zifite urukundo ruri soft cyangwa se zigenda mu gihe runaka Ba- ba- bara- ba- bari kugenda bambwira ati ben byatangiye twumva ko wataye umurongo wawe ariko turi kubyumva ko ari bon urumva Ah, kuko bamenyereye the ben muri I'm in love muri the bed indirimbo zigenda gahoro so iriya style ya, ya, ya, ya shiba kugira ngo nyatakemo kuriya byasaga nkaho bya- byabacanze gusa the, the majority barayikunze cyane eh, cyane ndetse eh, bifite n'iyo ah, feedback ikomeye cyane Na- na ba bandi nabo bari kugenda banavigatinga bavuga bati eh, bya bintu ni byiza cyane kurema gukorana na shiba bimeze- byari bimeze gute
gukorana na shiba ah, navuga ko ah, biri muri experience nziza nagize ah, muri iyi industry ah, kubera ko shiba besides yuko ari umukobwa w'umuhanga ah, kandi ah, usa nkaho ayoboye umusyi w'abagande kuri kuri kuri iyi nshuro ari hambo cyane ah, kandi ha- mu gukorana nawe harimo harimo kwi- harimo freedom harimo kwirekura urabona edi iyo twandika indirimbo ugasanga ushatse gukomeza ibintu cyane mu myandikire u- u- u- uzanye amagambo akomeye cyane cyangwa se akomereye ah, u- u- umuntu runaka kuko burya abantu bose ntabwo baba bazi ah, i- ibindi turi- turirimbamo mu buryo runaka So, Shiba ya- ya- ah, gukorana na shiba byanyeretse ko kwa- kwandika indirimbo wandika ibintu mu by'ukuri bi- uba free u- u- ureka mind yawe ikaba free then ukandika ikintu giturutse ah, ah, ki- mu- ku mutima ariko noneho waretse ko wa- wa- wabaye free sinzi niba ndi kuvuga- ndi kumekinga cyane kwirekura Ya, ni- kwirekura kwa Ah.
Shiba ni umuhanga muri ubwo buryo so, na- ni- namwigiye ibintu byinshi ari humble ah, kandi na team management ye ni abantu ba- ba- bamfashe neza Nabo- nibo bansabye ko dukorana by the way nari nishimiye cyane navuga nti Wow.
ah, abagande ba- bariho barayikoresha ko ah, bashaka gukorana n'abanyarwanda kandi ibintu bikagenda neza Mm.
so da- da- na- na- nabaye very ah, na- narishimiye cyane kubw'iyo mpamvu ubu se umuntu yavuga ko iyi ariyo ntangiriro y'amakorabo ah, wifuza gukorana n'abandi bahanzi b'abanyamahanga definitely definitely navuga ko ariyo ntangiriro ah, narabivuzeho ubushize ah, ku ku yandi ma interview iyi niyo ngira ngo ntangiriro yo ku- yo gutangira kwa- kwataka amasoko yandi ah, yo mu bindi bihugu Ah, ndiho ndapanga amaproje ah, na bamwe mu bahanzi bo muri tanzania ndetse na sautiso muri kenya ah, east africa urumva somehow izaba ibaye covered so then twa- tugende tu- tuzamuka mu zindi eh, mu bindi bice bya afurika so iyi niyo ntangiriro nibaza ko ah, iri bufungure imiryango y'ibintu byinshi abahanzi bakomeye cyane muri iki muri iyi minsi ku mugabane wa afurika ah, ni abahanzi bo mu gihugu cya nigeria ah, usanga abantu benshi basigaye bifuza gukora gukora amakorabo nabo kubera isoko ryabo ubwabyo Ah, ha- hari ibyo wari watekereza wari wategereza- watekereza gu- gukorana n'abo bantu
Bo- na- na- ntabwo natekereje gukorana n'aba- n'abahanzi bakomeye cyane ah, muri afurika eh, wenda iyo iyo tuzabanura abantu bakomeye nk'uko bivuze ni abanigeria ariko cyane cyane amazina aza hejuru ni ni wizkid cyangwa davido so abo babiri ntabwo ndabasha ku- ku- ku- kuba- kubavugisha cyangwa se ku- ku- gutangirana gahunda nabo Ah, but ndiho ndavugana n'umukobwa witwa tiwa savage Ah, ariwe mbese nibaza ko ah, nakurikizaho proje ah, inyuma wenda ya- ya- y'izo muri east africa nk'ebyiri ah, iya tiwo savage ishobora kuba- kuza ah, nk'iya gatatu and then igafungura iyo miryango ituma ngera cyangwa se ntangira gukorana n'abandi ba nigeria yego Yeah.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi umutumirwa bacu ni umuhanzi w'umunyarwanda the ben akaba ari i chicago muri leta ya illinois hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni dufite iva wiriwe neza
Eriwe, uri hehe
Burundi.
ikibazo cyawe
Nashaka kumubaza Mm.
aho muri USA biramworohera kuja mu masitidi.
icyo ni cyo kibazo ufite
Ego.
the ben subiza icyo kibazo cya iva uri mu mu burundi Ah, muri usa ah, bi- bi- ntabwo bo- ntabwo byoroshye nk'uko bya- na- ntabwo byoroshye mu busanzwe Ah, usibye ko ah, njyewe ah, mfite studio mu rugo iwanjye Ah, icyo nkora ah, mfata producer wenda nshaka ko ankorera nka- nka- akaza akankorera akamara igihe ah, bikaba biroroshye ariko mu busanzwe ah, aba- inaha ibintu byose bikora ku masaha so ku bantu wenda badafite amasidiyo bajya mu ma- mu masidiyo yandi bakishyura ku masaha ugasanga ukoze ufashe nk'isaha imwe ukoze ibintu bikeya biragusaba kubishyura indi saha so, ntabwo byoroshye mu busanzwe ariko umuntu abishatse abigira byoroshye bitewe n'uko abishaka cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika abantu benshi barimo baradukurikirana hirya no hino ku isi muri malawi dufite bernard wiriwe neza
Niwe neza mbona bitamakuru.
yego uri hehe neza neza muri malawi
Ndahi rirongwe.
rirongwe ni amahoro muradukurikira neza
Ego nashaka ego turabakurikirana neza nashaka mutura mutize mutumira mu rwego turafite ingorane z'uruhu byabwa ngo tubumve neza. Ko kuri FM tubumva ngome ku murongo wa kabiri tubumva mu ijoro gusa guhera isaha cumi na zibiri za hano marawi.
Ah. turaza kugerageza ako kabazo tuga- tugakemure I- a- ikibazo ufite ga- gabanya radiyo ariko
Jina radio nzi. Teka ndahi ndayizimye dabo.
yego
Eh, jewe aho naragaho nari ngizina nyine kuwo muri kuwo mu oyahora amaze iminsi atembera.
Ah.
Eh, nagenda ndamubwira yari uza gutembera nyine marayo burya tuyo nyine tuhabaye iminsi itari mike Ah.
turakenera- turakenera kubona abantu b'abahanzi b'abanyarwanda b'abarundi bakumva- bakaza gutembera nyine nawe tukaba turaryoherwa na nyine nawe tuba turi no mu buhungiro Mm.
Eh, baba bagiye kongera nyine ibintu nk'ubuzima gutyo nyine n'ibindi ikindi na ikindi nacyo nashaka nyine ndamugize nk'abajyamarwa batwigana nyine mu burundi mu kirundo nyine eh, ndabakunda cyane Ura- urakoze bernard irilongwe mu gihugu cya malawi the ben ngo ah, mu ngendo Mm.
ukora ngo uzibuke kujya usura abanyarwanda n'abarundi bari mu bihugu bitandukanye avuze Mm.
nk'icyo cya malawi
Mm. Yeah, tuza- tuzabikora kandi twabitangiye ngira ngo tuvuye muri canada kandi hari hari abarundi
Urako- Yeah.
urakoze cyane dufite Mm.
kandi julius mu rwanda wiriwe neza Ati, mwiriwe uri hehe neza neza
Eh, ndi hano mu kagari ka kimisagara
Mm.
umurenge wa kimisagara akarere ka nyarugenge yego
Ah, icyo nashakaga kuba na- nabwira uwo muhanzi wacu debeni eba indirimbo ze kabisa turazikunda kandi n'urwego amaze kugeraho rurashimishije Mm.
haba ari aho ari ndetse n'inaha mu rwanda Hello?
turakumva turakumva ikibazo cyawe
ariko icyo nashakaga kugira ngo mubaze Mm.
ndetse nk'ubu kuva mu kwa kangahe yagenda muri amerika ntabwo aheruka inaha mu rwanda wenda cyane nk'abanyarwanda tuba tumukumbuye nta ariko mwari ku- mwari ku- mwari kumwe ku bunani
kubunanirega ni kera nk'umuntu utiyumvagamo kandi duhora tuzirikana uko bwije n'uko bukeye Ah.
aho kugira ngo ajye yibanda iyo ngiyo imahanga cyane ahubwo yakwibanda ku ivuko intangaha mu rwanda kuko ni n'abantu benshi cyane tuba tumutegereje kandi tuba tunamukumbuye Ah.
nagira ngo tubaze ntago yaba yaba yaza yaba ateganya wenda nko kuba yakora nk'igitaramo akagikorera inahangaha mu rwanda tukaba twakongera tukamubona nk'abafana be the ben ngo urakumbuwe gira u- usubire inyuma
Ah, arakoze cyane ah, imana imumugisha cyane kandi mu by'ukuri nanjye nda- ndabakumbuye cyane ah, buri munsi Ah, impamvu rero za hano nta zindi nta ni ni- ni izindi responsabilite umuntu aba agomba kugarukana akitaho ah, harimo amasomo amashuri no kugira ngo bive- ibyo byose bive mu nzira Ah, n'utundi wenda tuntu dutandukanye umuntu aba yaratangiye hano aba agomba ku- gukurikirana ariko amaherezo iwacu ni iwacu ah, nta nubwo hano mu by'ukuri usibye kuza tugahaha ubumenyi ah, nta kindi kintu mu by'ukuri twakahatindijwe nacyo Ah, so mu by'ukuri nda- nda- ndateganya ku- kugaruka mu rwanda uyu mwaka ah, nkongera nkagirana ibihe byiza na- n'abakunzi ba ba ba The Ben ndetse n'umuziki nyarwanda muri rusange so ni- ni ni- nza- ni ikintu nzajya nitaho kureba ukuntu hazajya ngaruka bit- bitari ibyo gutsinda cyane kandi nza- nda- ni hamwe n'imana nzabishobora Mm.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga turi kumwe n'umuhanzi the ben nk'uko nabibabwiye dutangira iki kiganiro eh, indirimbo habib yasohowe n'umuhanzi the ben eh, ni indirimbo imaze gukundwa cyane n'abantu benshi dore ko imaze kurebwa n'abantu bagera hafi kuri miliyoni ebyiri n'igice Eh, reka twumve iyo ndirimbo gatoya hanyuma tugaruke muri studio tuvugana na the ben atubwire ah, i- icyo kuba iyi ndirimbo ikunzwe cyane bivuze kuri we indirimbo habib
Master P, respect man.
Habibi, come close, sweetie, umubwire ese wabuze uko wanzonze mami He, nukuri sinkiriho hoya njye sinibuka uko nabagaho ntarakumenya tariki yari nkiyi ngiyi imitima yahuraga Eh, hoya hoya ntajya kunyara ntajya kunyara sishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu
ibyiza byose nabiboneye muri wowe Iyabawera, amarira yasobanura urukundo ngukunda sinazigera mbora Eh, eh, eh. every time nge mpora ndiwe mpora ndiwe yeah. kuguhica ushaka Every time you hold and you it, hold and you it, yeah. To give you all you need, girl. Yeah. You got me lose control. Hey. Mumutima, you the one. Yeah. Kugira icyo nkwima. Kukubabaza. Kureba abantu. Yeah. I don't know that. Yeah. Reba nawe, sigaye nsa nawe, gupfa nabi, nukubaho ntagufite, ndagufana, wowe kipe mfana, and you know I never lie. Oh no no no no no no no no no yeah. Hoya hoya ntajya kunwara, ntajya kunwara, sishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka tanjye mpora ndirek kuguhica ushaka radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyu munsi umutumirwa wacu ni the ben Ah, iyi ndirimbo mwumvaga ni indirimbo habib imaze gukundwa n'abantu benshi cyane dore ko imaze kurebwa n'abantu bagera hafi kuri miliyoni ebyiri n'igice the ben aya ni amateka wanditse
ubuze ubuze ntabwo mubishe neza ndavuze ngo aya ni amateka umaze gukora kubona indirimbo nk'iyi imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni ebyiri n'igice Ah, nibaza ko nta wun- nta yindi ndirimbo kugeza ubu ngubu yari yarebwa kugera ku kigero cy'iyawe ya habibu
Yeah, ah, na- na- na- ni amateka ah, gusa nge mbibona cyane nka nk'ikintu ah, ah, tu- du- tugomba ku- kuba kugira ishema ryacyo nka- nk'abanyarwanda ah, ku- kubona dufite indirimbo ah, zitangiye kuzajya zi- zirebwa cyane kuri urwo rwego hari n'izindi ziri- zigwa mu ah, zigwa mu ntege ah, zitandukanye nka burinde w'icyamedi na shara ah, indirimbo zigiye zitandukanye za sharina nina za za za indoro so ni ikintu kigaragaza um, uh, i- inzara n'inyota abanyarwanda bafite yo gushyigikira ibintu byacu so ni- ni ama- kuba ari amateka ni amateka ba- njye mbibona nk'ikintu twese twakabaye proud yacu tukavuga tuti now this is it now iki nicyo gihe cyo ku- cyo gutangira ku This is your gufata time.
ibintu- this is the time this is the time y'abanyarwanda kugira ngo ibintu bitange bibe ah, bijye ku rundi rwego so ni ni ikintu gishimishije cyane Mm.
mukora iyi ndirimbo akarusho Mm.
kayirimo gatuma ah, abantu bayikunda ah, ndetse ugasanga n'abanyamahanga barayikunze wowe ubona ari akahe
bo ah, reka mbere kuri ah, reka mbere mu kuba nshimira cyane byimazeyo bivanye ku mutima ah, umugabo witwa pastor p Ah, ari nawe producer w'indirimbo ari nawe watumye ino ndirimbo iba ino ndirimbo burya ben ikintu yakoze ni ni ijwi ryanjye abantu bari kumva ah, n'iyo melodi ah, ariko imyandikire twarafatanyije ah, yagiye nyesiparinga mu magambo atandukanye ah, pastor p besides yuko ari umuntu wa nakwita umuvandimwe cyangwa se inshuti cyane ya kera ariko ni umuhanga ah, kandi yeah, when it comes to ku bintu byanjye hari ukuntu somehow Mm.
yongeramo izindi mbaraga so ni- ni- ndamushimira cyane Ah, ah, so nsubiye ku kibazo mbajije Ah, nibaza ko ah, habibi ah, ifite ah, melodi ah, iri i- i- melodi melodi iri kashi ni- niba ariko nabivuga Mm.
melodi iri kashi cyane ah, noneho besides y'ibyo ngibyo ikagira n'amagambo mu by'ukuri u- u- a- akomeye kandi yoroshye Mm.
Na- ni- biragoye kubisobanura mu gihe umuntu akubwiye ati ndagufana ni wowe kipe mfana Mm.
hari n'amagambo mu by'ukuri ah, tu- Akurura.
urumva ariko meaning yayo iri so deep mu mu rwego ruri ruri ah, ruri ah, ruri romantike nimba ariko navuga ariko mu by'ukuri edi ni amagambo tuvuga buri munsi ufana iyi kipe mfana iyi ah, si ukuvuga tumenyere ko tuvuga ngo dufana amakipe ariko umuntu akubwiye ngo ndagufana it's a little bit deeper and then bikaba ukumva ko biri biri deep then funny then cool yumva ni ibintu bi- ni combination y'ibintu bitandukanye at the same time so bigatuma ino ndirimbo ah, nyuma yo kugira melody iri kaci kandi nziza ah, n'amagambo ayigize ni amagambo mu by'ukuri ah, a- a- a- aryoshye kuvuga sinzi sinzi simba nabivuga gutyo I- iki- Gusa, iki- ah, i- i- Iki- mm.
ikindi abantu bavuga bayikundiye ni videwo yayo n'ubu- n'ubuhanga buyirimo uburyo yakoze Exactly.
Mm.
exactly so urumva wi- wi- wi- iyi ndirimbo yagiye igira buri etape yayo yagiye igira i- i- age age runaka Mm.
ah, kurusha indirimbo na- zindi nagiye nkora so ni ni ikintu mu by'ukuri navuga ko abantu ba- ba- ba- bagiye ba- ba- batindaho ba- barayikunda cyane so Mugi- ah, mugi- mu- nanone at the- at the same time ni ni imana ntakeneye kwirengagiza ko ah, abarimu ni- ni- ni- nimba- ni ni imana kuko ibintu byanjye- ibintu byanjye kenshi ndabisengera edi ntabwo ntabwo nakubeshya Ah.
I- I- I pray a lot ku bintu byanjye mbere y'uko mbisohora ku bantu mbere y'uko mbiha abantu ngo babyumve mbi- nsenga imana kugira ngo ibihe umugisha yeah.
Mu- mu gitaramo wakoreye mu mujyi wa Ottawa mu- muri Canada ah, abateguye icyo gitaramo baragutunguye bazana umwana w'umukobwa Mm.
ugaragara muri iyo videwo Yeah. urumva ni ni uriya mukobwa yitwa lisette Ah, amaze kuba ah, ni nk'aho amaze kuba umunyarwanda kuko abanyarwanda baramukunda Ah, bi- bivuze aba miliyoni zisaga zisaga ebyiri zarebye ya videwo z'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu ba- bamenye umuntu yitwa lisette urumva so muri konseri ya canada nta nubwo nari nari maze igihe tutavugana harashize igihe kinini tutavugana Ah, ariko aba- abantu bateguye konseri ya canada bari ba- bari baramenye uburyo bavugana nawe kugira ngo azakore surprise not only me ariko abantu nanone baje muri konseri kuko ni umukobwa ni umukobwa mwiza ni umukobwa wa- wakoze akazi katoroshye muri videwo yakoze ah, ya- ya- yatumye iriya videwo mu by'ukuri ah, igira- ya- ya- yahaye iriya videwo pusantaje nini cyane mu gutuma ya- Mm.
yarabaye bositedi bingana kuriya so ah, ndi kuririmba rero nagiye kuririmba habibi ba- barampagarika ba- barambwira bati "Ah, beni reka twereke ukuntu hano habibi ikorwa ushobora kuba ugiye kutuzanira ibindi bintu tutazi reka twereke ukuntu bigenda ndavuga okay ngiye kubona bavuga ladies and gentlemen let's welcome the real habibi i'm like i'm the real habibi who's urumva so ugiye uh, kubona ubona ngiye- umukobwa ngiye arahageze kubona mbona umukobwa araje asa neza uh, uh, aza kuri stage uh, abantu abantu bose dis- bahita bamenya ko ari habibi kuko yaje vraiment asa nka habibi cyane nyine asa nk'uko yasaga muri video Uh, Mashallah.
byari ibyishimo bidasanzwe Uh, na- nagerageje gushyira utuvideo duke kuri kuri uh, kuri youtube Ah.
baraceditinga video yose uh, ya, ya concert so ni- nisohoka nabwo tuzayisharinga ariko um, ni- ni- ni ibihe- ni ibihe byari byiza cyane She- she- she stole the show Yibye- yibye- yaraje agera kuri stage konseri yose arayijyana ubwo nyine birarangira abantu bose bahita bakibagirwa bakajya kureba tv bavuga "Ah, okay so so she, she did great she's amazing yeah Uh, ni byiza cyane kandi uh, nawe nk'uko wari ubivuze ngo ni iby'agaciro ba- uh, nabo barakubakiye kugira ngo baguhe iyo kado tukivuga Mm.
kuri kado dufite umuntu witwa kado kado wiriwe neza kado uranyumva kado Ah, kado ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko dufite amuri Mm.
wiriwe neza
niwe neza mungeze mavuze uri hehe je ndi no munaratwika bikomeye uganda byone ndava yego ikibazo cyawe ego ikibazo canje vyema ni uko umurindi bebene tumukunda tumukunda cyane rwose ku indirimbo adushikiriza Mm.
cyane cyane nakagugwaruka ziradufasha cyane rwose Mm.
nawe ndamuteye intu- intunga kweri abandanya aririmba kuko n'amashusho yawe y- ya- ya ndirimbo aririmba usanga ameze neza usanga asukuye kandi usa turamukunda ariko nshaka kubaza ikibazo kimwe Mm.
ariko araririmba nenga akira akira akira nk'abamesaje cyane cyane mu bintu byerekeye urukundo sana rwose kurusha ibindi byinshi kandi tuzi neza ko mu igihugu cy'u rwanda cyangwa igihugu cy'u burundi ubu nk'akarero mu gihugu cy'u rwanda bimeze amatora hari imidugudu ubu ubu cyitegura amatora rwose bisanzwe ashobora no kuririmba ku byerekeye amahoro kerekana ku byerekeye ubuzima bw'abantu ntabwo leta yishinga rero aririmba ku byerekeye urukundo kuko urukundo rwa mawudunda usaza ukirira imwo nicyo gituma yoza araririmba arabye uko isi igenda irahindagurika kuko ubu byahindutse nabi mu bihugu kandi amahoro ko jewe ku bw'iwanjye sinzi ko tagu- taririmbo rwiwe namaze kumva indirimbo zi- ziwe zituma numva ngano z'urukundo naririmbo rw'amahoro naririmbo rw'imifato ndumva sinzi Ar- gusa ariko ariko sinzi aba- aba- kubimbwira.
aba- aba- abantu bakundanye ayo mahoro yaboneka na
Eh, yaboneka ariko uva urukundo urukundo urukundo rubaho ariko urashobora n'amahoro akabura abo abantu mu rukundo rurimo kubera ishyari nibyo babashyiramwo abandi abantu twatoranye politiki sinzi urakoze cya, Hama- ura, urakoze cyane reka the ben asubize icyo kibazo cyawe the ben ngo ah, indirimbo zawe Mm.
kenshi ni iz'urukundo ngo hari ah, ah, ah, waba Mm.
uteganya ku, kurenga urukundo ukaririmba ibindi Eh, so, mu by'ukuri ah, iki kibazo ni cyiza ah, na- na- nanagisobanura ntya nk'uko ubivuze iyo uririmba urukundo uririmba amahoro mu by'ukuri Ni- ni- ni- ni- na- ni ibintu bitari ni- ntabwo ari sino- sinonime iri direct ariko ni sinonime iri indirect So, na- na- iyo ndirimba urukundo mba ndirimba amahoro iyo ndirimba amahoro mba ndirimba urukundo mu by'ukuri so oh, gusa nanone tugarutse wenda wenda ku kibazo cye no specifically uburyo akibajije hari indirimbo mfite ah, zitari iz'urukundo ngira ngo uzi indirimbo yitwa africa mama land uzi indirimbo yitwa i can see I- izo ni indirimbo ah, zitari iz'urukundo kandi zi- zi- zi- zi- zivuga amahoro zivuga urukundo I mean, zivuga ah, gushyigikirana you know, ah, ah, gufatanya gu- guterana imbere gu- ah, gufatana umugozi tugatezanya imbere ibintu bitandukanye so izo ndirimbo zirahari ahubwo nk'uko ubizi edi ah, indirimbo kenshi ah, nk'izo ngizo zimenywa n'ubundi na- n'abantu bakeya nta aba- abantu abantu benshi bakunda indirimbo z'urukundo kuko urukundo mu by'ukuri narwo ni ni naryo tegeko imana yatinzeho cyane iravuga ati nimukundana ah, muzaba mwubahiriza amategeko o- o- yose uko ari icumi so ni ni ikintu mu by'ukuri ah, ah, kinini cyane urukundo ni rugari cyane ruruta uko tunaruririmba tunagize imana twara twaruririmba ibirenze uko tururirimba kuko urukundo ni ni ni ikintu kinini cyane kirenze ah, kirenze ibyo tuvugaho fede Mm.
Yeah.
Ah, ben tugaruke gato ku itsinda ryanyu press one press one ubu ngubu ihagaze ite
Press One ihagaze neza cyane ah, du- tu- tuba dukora ibintu bitandukanye bayo ngo urabizi ko nta- ntabwo duhuriye cyane muri ntabwo dukora cyane ah, i- ah, ibyo gusohora indirimbo cyangwa se tuziha abantu tuba tuba dukora ibintu bitandukanye ah, du- dufasha uretse ko dufite ah, i- i- i- i- gahunda yo gufasha abantu abantu batishoboye mu- mu rwanda turashaka no kubitangiriza n'i burundi n'ahandi Ah, tuba dufite utuntu dutandukanye tugenda dukora ah, ariko nanone at the same time bagenzi banjye bari- bari bari- bari- bari muri studio abama- abamaze iminsi igihe badasohora indirimbo bari kuzitegura Ah, hari amaproje atandukanye ya- ya kavuyo ah, kate kavuyo ah, hari amaproje atandukanye ya medi ah, agenda ari gutegurwa n'abandi mbese n'andi mashami ashamikiye kuri press one ayo ba emi na na- na ba priscilla n'aba- n'aba- n'abandi batandukanye so ibikorwa bigenda bi- biza biza gahoro gahoro gusa press one ihagaze neza kandi turashima imana Mm. kuri wowe imishinga ya vuba ufite ah, urimo gukoraho ni nk'iyihe
Ah, mfite imishinga myinshi kandi ya vuba nk'uko nabikubwiye ah, hari hari gahunda ngomba ku- kwitabira mu- muri east africa nanone yo yo ku- yo guhura n'aba- n'abartiste ba- batandukanye bo muri east africa ubwo ndavuga nka likiba south soul ndetse na baby cool Ah, mfitanye na proje na, na juliana by the way one of the legends eh, nayo ishobora kuzajya mu buryo mu gihe nsubiyeyo Ah, so iyo ni imishinga ihari ya- ya- ndi kumwe n'abandi nk'abantu mfite n'imishinga nawe ndi njyenyine nayo izasohoka nko mu mezi ah, abiri ari imbere Ah, turagira ngo tubone twite kuri ah, ah, kuri binkorera video ibanze igere ku bantu abantu bayi- bayishimire bayi- bayirebe ba- i- igire igihe cyayo and then dutangire tu- dutange ibindi bintu byo muri sama kuko iki ni- iki ni igihe cyo kubyina ni summer time izuba ni ryinshi ahantu hose so abantu benshi bashaka kubyina so turiho turategura ibintu by'ukuri ah, bihuye na kino gihe Yeah.
E- ese iyi ndirimbo binkorera ndabizi ko mu- mwatangiye gukora videwo yayo ni ryari abantu bakwiye kuyitegereza hari igihe mwihaye
I- igihe twari twakihaye ariko nanone tugisubiza inyuma gato tuvuga tuti reka ah, nk'iwacu mu rwanda bari kwitegura amatora Ah, so turavuga ati reka twihe ah, ikindi gihe abantu babanze ba- bakore ibi- ibi- ibiri ngombwa ibindi bikurikira uburyo nta kintu ah, kibi nko gusohora ikintu mu buryo butayimingi imbi so ah, timing twihaye ni ukugira- ni- tuba tureba turatugereranya tuvuga ati iki gihe ni cyiza kubera ibi n'ibintu biri kuba ibintu bi- bimeze gutya turashima imana ko twabashije gusohora afite audio ah, mbere y'igihe abantu ba- ba- ba- bakunze audio ifite ibihumbi hafi ah, magana abiri kuri youtube mu gihe kingana n'iminsi ngira ngo icumi cumi n'ibiri so that's that's good so bigaragaza ko abantu bategereje videwo ah, ari benshi so tu- twibaza ko nka nyuma nko mu kwa munani gutangira videwo tuza- tuzayishyira hanze abantu baga- bagatangira bakabyina i- indirimbo ifite n'amashusho U- urakoze cyane reka twumve indi ndirimbo ya the ben ni indirimbo nta cyadutanya ah, yakoranye n'umuhanzikazi w'umunyarwanda priscilla
Ntacyadutanya. Oh, baby. Ntacyadutanya. Oh. Kubaho ntagufite bimeze igiti kitagira amashami oh no
nzagukundakaza nzagutuza utunganirwe nshuti yakadasohoka soko y'umutuzo wanjye acadutanya acadutanya
munsi Eh, mutima nukuri ntuzambabaze ma Eh, mutima nzagukundagaza ubwo ntabibe Eh, mutima anything you wanna do just let me know anything you wanna see just tell me tell me boy izuba ryareka kurasa ntuzigera uyoba mpari
kubaho ntagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami oh no
nzagukundwa kaza aha nzagutuza utunganirwe aha nshuti yakagasohoka soko y'umutuzo wanjye ntacyadutanya Ntacyadutanya.
ntacyadutanya Ntacyadutanya.
my darling
ntacyadutanya ntacyadutanya ntacyadutanya my darling nawe imvi zanjye zabuze iyo ni indirimbo nta cyadutanya y'abahanzi the ben ah, na princess priscilla ah, basohoye mu gihe gito gishize ah, ariko kandi nanone twisegure ku bakunzi ba the ben eh, bari mu rwanda bakomeje kutwandikira badusaba ko tubahamagara Ah, twabigerageje ariko hashobora kuba hajemo ikibazo cya tekinike turimo turabahamagara ariko bigasa nkaho bidacamo tubiseguyeho rero ah, kuba mutabashije kuvugana na The Ben ariko turakomeza tugerageze muri iyi minota mikeya isigaye The Ben abantu benshi bari bifuje kuvugana nawe ariko nk'uko mbivuze Mm.
dukomeje kugira akabazo ka tekinike ntago tuzi aho birimo gupfira ariko Mm.
tugaruke nanone mu kiganiro twaganiraga ah, iyo Mm.
urebye umuziki nyarwanda muri iki gihe ah, wowe u- ubona uri ku yihe ntera
Ah, urakoze cyane kuri iki kibazo gi Ah, excuse me Ah, umuziki nyarwanda uri kuzamuka ku- kuri sipidi idasanzwe cyangwa se uri kugendera ku ku muvuduko ah, udasanzwe uri kugenda neza ah, ku muvuduko uhambaye ku buryo ah, ngira ngo navuga ko bi- kenshi na kenshi ah, twagiye tugira ah, i- i- ibintu wenda byo kutitabira ama social media ah, ndakuvuga aba abaartiste b'abanyarwanda kutitabira ah, a- andi ma platforms atuma abantu ku isi hose bamenya ibi- ibiri kujya mbere natwe n'abanyarwanda n'umuziki wabo Ah, ubu rero sasa byarahindutse ah, biragaragara ko ah, ah, industry yo mu rwanda ah, na platforms zi- zi- zi- za- za- zigiye- ziyerekeyeho ah, basigaye bakorana cyane abahanzi bose bafite ama ama facebook bari bari live ku ma facebook bari live ku ma instagram bari ku ma twitter ndetse n'ahandi hantu hatandukanye imiziki yabo iragaragara kuri itunes kuri amazon kuri kuri spotify n'ahantu henshi hatandukanye ibi ni ibintu tutigeze tubona mu myaka ah, myinshi ah, na mu myaka mike ishize ntabwo wabashaga kubibona mu buryo bworoshye wabonaga indirimbo za corneille ukabona indirimbo wenda za z'abandi ba artiste b'abanyarwanda ariko baba hanze cyangwa se bavukiye hanze ah, muri muri urwo rwego so ubu rero biratandukanye ari niyo mpamvu mvuga nti biri ku rwego rwiza kuko ku ruhande rw'impano edi impano zo kuririmba cyangwa se impano z'umuziki ndetse na art art mu rwego mu- mu- mu- mu rwego rugari nemera ko mu rwanda turi mu bihugu bya mbere muri afurika bifite impano zikomeye so icyo twagiye tugiramo imbogamizi ah, ni abantu tugurishaho cyangwa se ni abantu batwumva bake- bari ba- bari bakiri bake ubu nemera ko bamaze kuba benshi Ah, impamvu bari na bake ni ukubera izo izo izo izo bariyeri twabaga tutazi izo ari zo zo kuba tutara- tuta- tutaritabiraga u- ah, kwi- ama social media ama Mm.
social platforms ariko ubu ngubu byarahindutse Ah, ubona ko ah, abantu badukurikira ari benshi ku ma instagram badukurikira ari benshi ku ma social media barashaka kumenya what's going on iyo ufite indirimbo ishashya isohotse ubona ihita igira ibihumbi ijana mu minsi itatu ibintu twabonaga kuri ba diamond gusa cyangwa se ku bandi bisigaye biba ni wacu so ni ikintu mvuga- ni ikintu mvuga ko ari ikintu cyiza cyane kandi kigaragaza umuvuduko udasanzwe industry yacu iriho ni inzira nziza kandi twese turi proud yayo umuntu yavuga ko muri iyi minsi umuziki usigaye wungukira abahanzi b'abanyarwanda
cyane cyane ah, n- nabivuga cyane nabihagazeho ni ni ikintu bashobora kuba ba- ba- banakora for years and years and and icyiza cya- icyiza cy'umuziki ahubwo nta nta retirement kibaho so they can go on forever So ni Iki- ikintu by'ukuri um, ikindi ndakunda.
kintu wenda ah, kimaze kugaragaza ko ah, abanyarwanda bamaze guha agaciro umuziki ah, u- ubwabyo Mm.
kuba baranashizeho ishuri rya muzika ni ikintu gikomeye cyane Exactement, exactly. Nicyo kintu icyo icyo icyo ni ni ofite ni zimwe mu mu- mu ngingo na- niba- nibagiye kumentioninga zigaragaza agaciro bari guha iyi industry. Ngira ngo izi tutanabitinzeho uh, i- industry y'umuziki y'u- industry y'umuziki ni ni ni ni- it's the only industry mu Rwanda itarigeze igira support uh, mu rwego wenda twagereranya nk'iyo uh, uh, nk'izo uh, soka yagize cyangwa se uh, industry y'amagare yagize cyangwa se y'aba- y'abatereti batandukanye until recently un- until nk'imyaka ibiri ishize nibwo uh, leta yavuze ati reka dushyire imbaraga uh, muri muri industry y'umuziki ubu barabikoze and we are very happy and we are very uh, twiteguye mbese gukora ibintu bire- birenze ibyo twakoraga kuko uh, na, na leta iri, iri, iri kumwe natwe ijana ku ijana so ni ikintu kandi gishimishije.
babiha Ah.
nu- ba- babiha n'umuntu bishoboye mayiripopo ni umuntu Exactly.
w'umuhanga w'umuhanzi ndamuzi Exactly.
twarabanye muri canada Yeah.
Ah, Mhm.
nabyo nibaza ko hari icyo Mhm.
byongereye abo bana kandi bo ku Exactly.
nyundo ah, baranagufashije ubwo wakoraga konseri mu rwanda yeah barafashije ndikora konseri mu rwanda ikindi gitangaje wenda abantu bataragira amahirwe yo kubona yo kumenya ni uko buri mwana muri bariya muri- buri mwana muri bariya akora ibintu birenze icumi ntabwo nakubeshya U- buri- u- ucuranga keyboard acuranga tamutamu acuranga gitari araririmba edi araririmba cyane birenze ibi mbese bo- bo- barana- bamenya banandusha no kuririmba nimba ntibeshye like they are very very talented ni ikintu mbese cyanshimishije ah, nanabwiraga amatipopo ubudasiba amubwira amatipopo ibi ngibi ntimuzi agaciro ndi kubiha ni ibintu bi- bikomeye kandi eh, muzabona umusaruro wabyo mu gihe cya vuba cyane So ni ibintu mu by'ukuri bishimishije ya iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri Mm.
isanga mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko reka twumve indi ndirimbo ya the ben i'm in love
Oh la la, oh la la, I'm in love. Oh la la, press one. Amarangamutima yanje niyabizi mu nzozi zanje niho wibera singifite uburyo bigurisha sobanukiwe ibyo numva kambere umvanye mu mwijima unjyana mu mucyo Oh, nzakurutisha abakwegera nzakwambika impeta y'ubutesi umenye ko ndi uwawe nta kindi cyerekezo bayi bayi bayi urukundo rw'agahararo ndasezeye ntarekuye uko bukeye nuko bwije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryoha yo wambereye umucyo ahari umwijima ubu intambwe zawe nizo nkurikira oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh, I'm in love baby I'm in love oh, oh. ibyo benshi batabona nje mbibonera kure ibinkurura kuri wowe bikantwara ibitekerezo bigatuma ngendanyurwa uko duhuye nzakurutisha abakwegera nzakwambika impeta y'ubutesi umenye ko ndi uwawe nta kindi cyerekezo bayi bayi bayi urukundo rw'agahararo
iyo ni indirimbo amin love uh, y'umuhanzi the ben the ben ni mu kanya twavugaga kuri bariya bana bo ku nyundo bari mu ishuri rya muzika uh, umaze gutera imbere muri muzika nk'abana bakiri bato uh, bifuza gutera ikirenge mu cyawe uh, ni iki wababwira ubutumwa wabaha kugira ngo nabo uh, babe bagera ku rwego ugezeho
Uh, nta nta nta bundi butumwa burenze ku kubabwira ni you know keep dreaming ariko dream ushyire n'ibintu mu bikorwa Uh, i- i- industry uh, ya mu- ya- ya music iri wide open niko navuga especially ku bantu bo mu rwanda Uh, tura- iracyari ntoya nubwo iri kugira umuvuduko uh, ariko mu myaka ndi kuvuga iracyari ntoya so iri wide open hari opportunities just uh, keep dreaming ariko ujye no hanze ugire ikintu ukora ikindi kandi ibintu ibintu um, ibintu byose ku isi bisaba kwihangana uh, hari aba- hari aba- hari abantu baguca intege hari abantu ba- ba- bakubwira ko you know, ni- ni- ni- bizagufata umwanya bizagufata igihe cyangwa se wakabaye ukora ibi ngibi Uh, I I think nababwira ko niba ufite impano and you feel like it's a calling cyangwa se wumva ko ari ikintu uhamagariwe gukora just go for it ntihagire umuntu uguhagarika Uh, so ni- nibaza ko nta nta yindi nama nabagira usibye none guca bugufi ba- ba- ba- ba- bakumva inama uh, z'aba- z'abafite experience mu bin- muri muri byo kubarusha you know, ba- bakabaza ama you know, different tips uburyo byagenda kugira ngo ba- babe out there so ni ni Mm.
ikintu ni ikintu na- niko nababwira kandi uh, yeah The- I'm, I'm always here to help yeah The Ben uh, umwanya utubanye muto ariko nagira ngo Mm.
ngushimire cyane kubw'akanya uduhaye kugira ngo Mm.
tuganire urakoze cyane Eddie, nanjye ndishimye cyane mukomeze kugira ibihe byiza kandi nawe The Ben ni umuproducer wanjye hano ngo Ringtone ye ni Habibe Oh, really? Oh, my goodness. That's really good.
yitwa Fatuma Yeah.
Kalala ubwo nawe uh, aragusuhuje Umusuhuze cyane kabisa. and I'm very happy. Yeah.
urakoze Mm.
cyane nshimire namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nshimire injiniye lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Ah, reka tubasigire indirimbo roho yanjye muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire icyumweru cyiza cyaho cyane Uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye we roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye baby roho yanjye izahora irata igitego